murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya makumyabiri n'imwe ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi no mu biyaga bigari mu biyaga bigari hanuka urunturuntu bavura igiswahili n'ikinyarwanda n'ikirundi bavangavanga bose bari bafite imbunda harengaga nk'ijana hari abari bambaye impuzu by'imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda isanzwe ariko bose bari bafite imbunda uyu ni umuturage wo muri nyaruguru warokotse igitero cy'abantu bitwaje imbunda amakuru kandi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi wabaye ejo ku wa gatatu amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomasi perezida wa sudani y'epfo salvakire hamwe n'urwanya ubutegetsi bwiwe riyek mashare barabonanye ubwa mbere amaso mu yandi ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri ibyavuye muri uyu mubonano ntibiramenyekana ariko benshi mu bakurikirana iby'abo bategetsi babiri bavuga ko babashinze amaso ishyirahamwe igade naho rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujejwe iterambere ntirasohora itangazo ku byavuye muri uwo mubonano weje ku munsi wa kabiri perezida kire hamwe na mashare batekanya kongera guhura kuri uyu wa kane yadizabeba muri etiyopiya nyine perezida donald trump kuri uyu wa gatatu ejo yarateye umukono ku itegeko rihagarika politiki yo gutandukanya abana ku babyeyi babo binjiye muri amerika mu buryo butekubiri n'amategeko ku rubibego mu mpanuko amerika ihana n'igihugu cya mexique ibyo abikoze inyuma yaho mu gihugu no mu mahanga bari bamaze iminsi banegura iyo ngendo bamwe bavuga ko ari uguhungabanya agateka ka zina muntu leta z'ubumwe za amerika mu ndwi zitandatu ziheze yaratandukanije abana barenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu ku babyeyi babo baca babarungika mu bigo bafungirwamo mu gihe ababyeyi bari ko bakurikiranwa n'ubutungane kuko baciye ku biri n'amategeko mu kwinjira muri amerika abikorera utwabo abarongozi b'amashengero abakenyezi bane bahoze batwara amerika hamwe na melania trump umutambukanyi wa perezida trump nyine baraneguye batarya umunwa iyo ngingo yo gutandukanya abana ku babyeyi babo bava muri amerika yo hagati bahunga ubukene hamwe n'intambara mu bihugu byabo ubutegetsi bw'i vatikano bwakuye mu mabanga karidinale theodore makarike yahoze ari umwepiskope mukuru hano i washington dc inyuma yo kwagirizwa ibyaha bishingiye ku bitsina yakoreye umuyabaga haraheze imyaka yababa mirongo itanu igihe yari umupadiri i new york papa francisco yategetse ejo kuwa gatatu ko uwo mukaridinale w'imyaka mirongo umunani n'indwi aba arahagarikwa mu bikorwa agashobora kandi no kutazobandanya amabanga karidinali makarik aremeza ko ibyo yagirizwa atakibyibuka kandi ari umwere ariko avuga ko asabye imbabazi ku wamwagirije ku mubabaro yoba yaragize makarike ni umwe mu bategetsi bakomeye muri ekereziya muri leta z'ubumwe za amerika yagirijwe ibyaha bifatiye ku gitsina makarike yabaye umwepiskopi i washington dc kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yashinzwe amabanga y'ubukaridinale mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe indege z'intambara za isirayeli zararashe ibirindiro mirongo ibiri na bitanu by'umuhari hamas mu ntara ya gaza muri palesitina mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igisirikare cya isirayeli gitangaza ko kivuna ibisasu bya rokete hamas yariko irarasa muri isirayeli isirayeli nayo ivuga ko hamas yarashe ibisasu mirongo ine na bitanu abaganga batangaza ko abanyepalesitina batanu bakomeretse bikomeye naho ku ruhande rwa isirayeli ntibavuga nimba hari uwagize icaba impande zose zongeye kurasana inyuma y'imyigaragambyo ikomeye yatanguye ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi gushize ku mupaka Gaza gihana na Israeli imyigaragambyo yaguyemwo abanyepalestini ijana na mirongo itatu na babiri bamwe bazize amasasu y'abashinzwe umutekano ba Israeli n'ay'umurwi wa al-shababu muri somaliya ngo nturiko urakomera naho umaze iminsi ukora ibitero bikomeye birimwo igitero cyahitanye umusirikare wa leta z'ubumwe za amerika muri uku kwezi ayo makuru yashikirijwe n'abategetsi ba gisirikare cya amerika bajeje kurwanya ibitero by'iterabwoba aratandukanye n'amakuru yari yaratangajwe n'abahinga bihweza ibintu n'ibindi kandi atangajwe mu gihe al-shababu wari umaze iminsi werekana inguvu zawo ku bitero wahora ukora ku basirikare b'igihugu cya somaliya hamwe no ku nteko z'ishyirahamwe rya afurika mu kurangiza naho igihugu cya maroke cyabaye igihugu cya mbere gikuwe mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi yose kiriko kibera mu gihugu cy'uburusiya n'inyuma yo gutsindwa kimwe ku busa na maroke kimwe ku busa murambabarira mu rukino rugira kabiri na portigare ejo ku munsi wa gatatu kuri wa kane naho ni umunsi ugira umunani w'izo nkino ubufaransa bukina na peru denmark ihure n'igihugu cya australia mu gihe argentina ihura na croatia inkino zibandanya kandi ijwi rya amerika rizobandanya ribashikiriza uko bizoza biragenda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu umwanya w'amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda polisi y'igihugu iratangaza ko agaco k'abantu bafite imbunda bataramenyekana bateye mu murenge wa nyabimata mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo bishe abantu babiri bakomeretsa n'abandi umunyamakuru wacu eric bagira uw'ubusa araduha inkuru amakuru yatangiye gucicikana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikorera kuri interineti hano mu rwanda aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu rishyira kuri makumyabiri abantu bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bateye mu murenge wa nyabimata akagari ka nyabimata umudugudu wa rwerere mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda bica abantu babiri bakomeretsa abandi bantu benshi barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata bwana vincent nsengiyumva biravuga ko uwo muyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuse bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge sako nyabimata bayirindiraga umutekano biravugwa kandi ko bagabye icyo gitero basahuye santere y'ubucuruzi ya rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka whatsapp y'imodoka na moto bivugwa ko zatwitswe n'abateye nyabimata biravugwa ko imodoka yatwitswe yari y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banatwika icumbi yabagamo naho moto yo ngo yari y'uwitwa havugimana bakunze kwita nyangezi muri ako gace amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu rwanda aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u rwanda n'uburundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa nyabimata nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabo na n'ubu utaramenyekana itangazo rigenewe abanyamakuru rishyizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu batanu babiri barapfa naho batatu barakomereka barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge riravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya munini biri muri nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza amakuru ko abo bagizi ba nabi banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banagerageza gusahura sako ya nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara polisi iremeza ko bagizi ba nabi banateye muri santire y'ubucuruzi ya rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa polisi iravuga ko abateye baturutse mu gace k'ishyamba rya nyungwe gahana imbibi n'igihugu cy'uburundi ari nayo nzira ngo bongeye gucamo basubirayo muri iri tangazo igipolisi cy'u rwanda cyageneye abanyamakuru risoza rivuga ko inzego z'umutekano zihutiye gutabara no gushakisha abo bagizi ba nabi rikavuga ko abayobozi mu nzego z'ibanze n'abashinzwe umutekano bakoranye inama n'abaturage yo kubahumuriza mu gihe hagishakishwa abo bagizi ba nabi kugeza ubu ntaho bigaragara ko hari uwaba yatawe muri yombi akekwaho kuba muri icyo gitero amakuru ijwi rya amerika yaje kumenya nyuma n'uko abari bashimuswe barekuwe ijwi rya amerika ntiyashoboye kugira uwo ivugana nawe ku murongo wa telefone ariko uyu wemeza ko yakoraga umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu karere ka nyaruguru aravuga ko yari mu bashimuswe umva ubuhamya yahaye umunyamakuru wa radiyo na tv wani bya hano mu rwanda nari mvuye ku kazi nijoro ntashye noneho ngeze mu nzira numva bari kurasa mpereza amakuru yose numva numva abantu imbunda ziri kuvugira ntashye nsanga bari gu- batwise imodoka ya gitifu ngira ngo mbaze amakuru y'uko bimeze mbona ni abasirikare leta nagiserera moto ngo ntabe ngeze ku irembo usanga ikindi gitero giturutse ku murenge gihita kimfata banyaka ibyangombwa byanjye byose barangije banantwikira moto moto yose irashya batwikana n'ibyangombwa na telefone birangiye baratujyana nyine badukubita turagenda bagera mu gasantere kitwa mu mu rumenero birangije baca inzugi basahura ahantu ibintu baratwikoreza turajyana tubajije mu ishyamba barongera baraturekura badukoresha inama batwiceretse tugira ngo bagiye kudutwika natwe birangije batubwira amagambo ngo ntago ngo batwanga ngo ibiki n'ibiki baratubwira ngo umuntu ngo uzajya ngo ubabona ngo akavuza induru ngo bazajya bamurasa mu kanwa babwira ngo tugende ngo tuburire ngo abantu ngo nibajye bababona ngo ntibakajye bavuza induru duhita tuza tuje batuvunaguye badukubitaguye hari nabo barashye barapfa gutyo bavuga igiswahili n'ikinyarwanda n'ikirundi bavangavanga bose bari bafite imbunda harengaga nk'ijana hari abari bambaye impuzu by'imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda isanzwe ariko bose bari bafite imbunda Aje bavugaga ngo uwo baje kureba ngo baramuzi ngo ntitugire ubwoba ngo kandi ngo uyu murenge wose wa nyabimate ngo ni uwabo ngo ushaka yuko ngo bakorana ngo azagumamo ngo utazabishaka ngo azawuhunge ngo naho ubundi ngo isaha n'isaha umurenge ni uwabo ngo barawufashe iryo jambo batubwiye baturekuye tujye kwinjira mu- mu- muri nyungwe twakoze nk'ibirometero icumi cumi na makumyabiri aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ejo ku wa gatatu wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ibibazo by'impunzi mu rwanda wizihirijwe ku rwego rw'igihugu mu nkambi y'impunzi y'abanyekongo i nyabiheke mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba umunyamakuru wacu desire hatungimana yari ahatubereye
abo ni impunzi zo mu ikambi ya nyabiheke zariko zigina abashyitsi bari babagendeye barongowe n'umushikiranganji ajejwe ibibazo by'impunzi jean d'arc de bonheur mu gihe ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi muri iyo kambi harangwa ibibazo byinshi na cyane cyane bifatiye ku bifungurwa bidakwiye n'aho baba hatakibakwiye biturutse ku gihe kininiya impunzi zihamaze nk'uko userukira abandi muri iyo kambi abimenyesha ikibazo cya mbere dufite ni uko burya nta buzima bwiza bwabaho umuntu atariye dufite ikibazo oh, cy'amafaranga tugenerwa buri kwezi yo kurya yo guhaha ijana ku ijana y'amafaranga batanga angana n'ibihumbi birindwi magana atandatu ayo ngayo yahwana n'amafaranga magana abiri mirongo itandatu ku munsi duhora twibaza tugereranyije n'isoko n'ibiribwa amafaranga magana abiri mirongo itandatu icyo yafasha umuntu nyakubahwa dufite ikindi kibazo kijyanye n'imiturire iyi nkambi yageze ahangaha ibihumbi bibiri na gatanu abaturage ntabwo bahagaritse kubyara barabyaye twarororotse ariko ku nzu zubatswe nta n'imwe yigeze yiyongeraho bivuga ngo umuryango w'abantu barenga batandatu babana mu gashitingi kamwe ka metero enye kuri eshatu ku bijyanye n'ibyo bibazo byugarije impunzi umushikiranganji dobonere amenyesha ko bagiye kudodora hirya no hino kugira impunzi zifashwe ariko naho nyine akazisaba kwishakamwo ibisubizo ntibame bateze amaso leta mu by'ukuri rero twebwe icyo tubafasha mu gihe bakiri n'ahangaha twagiye muri iriya gahunda yemejwe ku rwego rw'isi ya comprehensive refugee response framework ni gahunda yo gushaka ibisubizo birambye ku mpunzi zihisemo cyangwa mu gihe twatoranyije igisubizo cyo kubatuza mu gihe nyine byagaragaye ko aho bagomba gusura amahoro ataragaruka neza kugira ngo igihe batuye mu gihugu cyacu cyane cyane aha ndavuga mu rwanda babe babasha kwigira babe bahabwa ubushobozi bwo kwiga imyuga iciriritse cyangwa itandukanye bityo babashe kwishakira ibisubizo umushikiranganji dobonere yamenyesheje ko n'impunzi ziba mu bisagara batazibagiye bakaba bagiye na cyane cyane kuzifasha mu bijyanye no kwivuza be n'amashuri y'abana mu bijyanye n'uburezi u rwanda rwiyemeje ko abana b'impunzi biga mu mashuri yisumbuye ijana ku ijana na mirongo itanu ku ijana bo mu mashuri abanza bashyirwa muri gahunda y'uburezi y'u rwanda bakigana n'abanyeshuri b'abanyarwanda kugeza uyu munsi mirongo inani na batatu n'ibice bine ku ijana by'abanyeshuri b'impunzi bigana n'abanyarwanda mu mashuri amwe bakigishwa n'abarimu bamwe kandi bakiga integanyanyigisho imwe indi ntego u rwanda rwiyemeje ni uko impunzi zose zituye mu mujyi mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'abanyeshuri biga bacumbikirwa n'ibigo bazahabwa ubwisungane mu kwivuza kugira ngo biborohereze kubona serivisi z'ubuvuzi ku buryo buboroheye iyo twita mituweli do sante amasezerano yamaze gushyirwaho umukono hagati ya midimari n'ikigo cy'igihugu gifite ubwisungane mu kwivuza kandi turacyakorana n'inzego zibishinzwe imibereho y'impunzi umunsi ku wundi kugira ngo bishyirwe mu bikorwa mumenya ko mu rwanda haharugwa kugeza kuri uno munsi impunzi ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitatu ziva mu gihugu cy'u Burundi be no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izo mpunzi zikaba ziba mu makambi atandatu mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda Desiratunga Imana Kigali ijwi rya Amerika mu Burundi umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi wijihirijwe mu nkambi y'impunzi y'abanyekongo ikavumu mu ntara ya Cankuzo umunyamakuru wacu Fidel Dantoine Sabimana yakurikiye ibirori mu gihugu cy'u Burundi ni umunsi mukuru wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo neza na neza mu ikambi Kavumu komine ntara ya Cankuzo ni kilometero ijana mirongo ine uvuye ku mupaka wa Kongo ukoresheje urugendo rwa rutema ikirere ikambi ya Kavumu ni imwe mu makambi ane abamwe abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi akaba ari nayo kambi ibamo impunzi nyinshi z'abakongomani Thomas Hagura aje gutunganya ibikorwa n'umutekano muri iyo kambi amenyesha ko iyo kambi ibamo impunzi ibihumbi cumi n'umunani n'amajana atanu mirongo ibiri n'indwi kandi akamenyesha ko iyo kambi itekanye abayibamwo babanye neza n'abarundi impunzi ziba muri iyo kambi bavuga ko uyu munsi mpuzamakungu wabahariwe use mu gihe imfashanyo bahora baronswa yagabanutse ku rugero runini nk'uko bivugwa n'uyu mukenyezi ibuyi ndayo amahera barayafunze nibyo cyane tubuze cyane tugize amezi ane tutapokeye amahera tuba uko nyine byo kubera ko ndacyo dushoboye abana bari uko nyine bagenda batagira ibirato amahuzu yaraheze nuko uno mukenyezi nawe yabwiye ijwi rya amerika ko ibibanza cyane cyane kuruta ibindi ari amagara bakika turagwara cyane ugiye kwa muganga baguha akanini kamwe ubunini bubiri tugenda kwivuza ku mahera yacu mu gicumbi akaba ariyo tugenda kwivuza kugira wumve yuko wukorohewe n'amayisha mbona ukubaho ukwezi isabune zibiri uzofurira umuntu ufite abana wumva ukaguma wambaye agahutsi katameze neza izo mpunzi zirafite icyo zisaba abasanzwe bazifasha mu mibereho yabo ya minsi yose tusaba batuhereze amahera yadufashe kugurira abana ubuhuzu n'iyo buyi ifashe abana kugenda ku ishuri mu gatondo eh, ariko tuboza ibuyi abana bagenda uko bat- batanyoye ibuyi birirwa uko nuko imibereho ku mibiri yacu uko tumerewe ku by'indwara ko ata miti ikwiye turonka nicyo cya mbere na mbere kubera igikuru nyamukuru ni amagara akomeye iyo ukomeye ntacyo woba ibyo rero badukura ngaha kenshi na kenshi badutwara kwa muganga ku bitaro bikuru benshi bagapfira mu nzira washikaye umuntu ngo arapfuye kubera bwa buryo bwo kutunyarukiriza badutware kwa muganga ni buke ntabwo dufite ntabwo turonka gogowa ikipoti aserukira aho ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr mu burundi aremeza ko imfashanyo zahora zitangwa ku mpunzi z'abakongomani bari mu burundi yagabanutse cyane uwo mukenyezi yamuka mu gihugu cya gine yemeza ko hcr isigaye yitaho gusumba ubutabazi butunguranye mu bindi bihugu gutya bahora bafashwa bagasa n'abibagiwe gogo ikipoti abandanya amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo abasanzwe babafata mu mugongo bibuke n'impunzi zahawe ubuhungiro mu bindi bihugu vyo muri afurika muri ivyo birori deorubera intwari umunyamabanga ntahegahiza uwo mushikiranganji bw'intwari yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine niwe yari yaserukiye leta y'u burundi yashimye ukuntu impunzi z'abakongomani zibanye neza n'abarundi uwo munyamabanga ntahegahezwa yongeye avuga ko uburundi buzokwama bushigikira amasezerano mpuzamakungu mu kwakira abanyamahanga bose bakeneye ubuhungiro igihugu c'u burundi gifise ikambi zine zakira impunzi z'abakongomani imwe iri mu kinama komine ya gasogo intara ya muyinga na musasa iri muri kiremba ca ngozi ni mu buraruko bw'igihugu mu buseruko bw'uburundi hari ikambi ya bwagiriza mu ntara ya ruyigi na kavumu yo mu ntara ya cankuzo iyindi kambi iriko irubakwa ahitwa inyenkanda naho nyene mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi ikavumu zone iminyari komine n'intara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana kubw'ijwi ry'amerika umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ibibazo by'impunzi ejo ku wa gatatu wasanze abarundi bari mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babayeho bate ni inkuru ya vedaste ngabo ubwo hizihizwaga umunsi wahariwe impunzi kuri uyu wa gatatu tariki ya makumyabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zagaragaje yuko uyu munsi uzisanze zitagira ibiribwa mu mazu kubera yuko ukwezi kugiye kurangira ari nta bifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu nta bigaragara ni uko dushobora gupokera vuba kuko izi tariki mirongo ibiri zimaze gushika kandi umunsi mukuru turi ko turawuhimbaza ariko abantu bari mu nzara cyane cyane hari igihe batubwira ngo tuzopokera itariki zitanu kugeza n'uno munsi ubu zibaye itariki mirongo ibiri nta n'agatetezi turabona ko gupokera turi kugurisha uburago n'uburengeti kugira ngo turonke ukuntu tugaburira abana n'ubundi abana bahora barara ku mahema yonyine cyangwa hasi gusa n'ubu baracarara hasi gusa kuko umunsi mukuru dusanze mu nzara nta kintu na kimwe dufise turya ibintu byose twaramaze kubigurisha kubera ibi bibazo izi mpunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo muri iyi myaka itatu zimaze muri repubulika ya demokarasi ya kongo zatangiye kwihangira imirimo muri iyi nkambi dore ko hari izigeze ku bikorwa by'indashyikirwa birimo ubuhinzi n'uburobyi bo muri iyi myaka itatu tumaze turaha twarahinduye ibintu byinshi cyane rwose byatumye biboneka kubera twiga abarefiye aha mu rusenda nk'itomati ntizaboneka nk'amashu ntiyaboneka kugira uyaronke yabanza kuva i burundi akabona kujabuka ahangaha mugabo aho dushikiye mu makambi twarashitse turarondera amasuka turiyaranja turarima ubu ibifungurwa turabironka ku ibeyi ntoya kandi umuntu atiriwe aravunika ngo ave ngaha ajye kubigurira iyo kure Eh, urumva umusaruro umeze neza kuko hari pe bija kurondera amafi bikayazana urumva umusaruro ushuba mwinshi ushuba mu- uriyongera kandi abantu bari mu nkambi baca bakora ubuzi bwo gukura imboga mu mato bashira ku musenyi si urwego rw'ubuhinzi n'uburobyi bwonyine izi mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda zahinduwe muri iyi myaka itatu ahubwo urwego rwo kunguruza abantu nabwo rwateye imbere aha muri iyi nkambi kuri ubu harabarurwa mu moto arenga mirongo itatu y'impunzi z'abarundi kwiyunguruza twararikoze cyane ubu u- ugiye gufata urugendo mu kwiyunguruza ubu uraronka imoto bitagoranye uraronka imodoka bitagoranye mugabo kare uje kurondera imodoka cyangwa imoto ntayo waronka warafata nk'amasaha abiri cyangwa atanu ahantu wicaye ku ibarabara n'umunsi ugahera ugasanga no kurarura araye mu nzira kubera ukwiyunguruza byari bigoye cyane mugabo ubu turashima imana uriyunguruza atangorane urava ngaho ugasimba no mu nkambi ukagenda ni moto ukagaruka ni moto umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nayo nkambi yo mu rusenda iherereyemo bwana sibatwa juma john yemeza yuko izi mpunzi z'abarundi zagize uruhare rukomeye mu iterambere ryo mu rusenda binyuze mu mirimo y'ubuhinzi ubucuruzi n'uburobyi ndetse n'ubwubatsi zikorera mu rusenda kuko muri iyi myaka itatu zimaze umusaruro w'ubuhinzi wariyongereye ku buryo bugaragara nubwo biruko izi mpunzi z'abarundi zivuga yuko zitisanzura mu mikorere yazo kuko hari igihe zigenda zinyanyaswa na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kubera imisoro idasobanutse bagenda basaba zimwe muri izi mpunzi zikorera imirimo yo kwiteza imbere hanze y'inkambi cyane cyane ikituhangayikisha n'abasirikare bo mu ibarabara batwaka ibyo tuva- tuvuye ku- gusarura ariko barabasaba ntibabaka baragura Ku amata nguvu ni ku nguvu.
tugiye mu ibarabara baradutotetse nk'umurundi rero cyane cyane ugera imakobora ngo zana perimi kongo nayo benshi nta maperimi bafise dukoresha amakarite de mambure ibarakare cyane cyane ntitujayo mugaye bubvira mitende kubera ho turatanga na ruswa umuntu akarengana icyo dusaba leta yebwe twasaba aseri idufashe iturose amaperi mwumenya yuko muri iyi nkambi yo mu rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu mu gihe mu nkambi y'umurongwe irimo impunzi zirenga ibihumbi bitanu no mu makambi y'agateganyo akomeje kugwiramo izindi mpunzi z'abarundi zigenda zisaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuye mu gihugu cy'u burundi bedasengabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo kuri uyu wa kane imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru igeze ku munsi wa munani mu burusiya mugenzi wacu fideli niyongabo yaganiriye n'umunyamakuru w'imikino christophe nkurunziza uri bujumbura mu burundi nkurunziza arasobanura uko abona iri rushanwa ndiko ndaraba imipira yindi iragenda mu burusiya turabona yuko abanyafurika bazi gukina bazi gukina neza cyane nka senegali ingene yifashe rero nibaza yuko abanyafurika nk'ingene nabivuze kera si benshi bazoshika mu mukino ukomeye ariko ntabyo tuzi nabo bamwe bamwe bavuga yuko senegali ishobora gushika muri finale mu gikombe cy'isi yose izobora ubwa mbere barazi gukina ariko hariho abandi babarusha ariko wihweje muri iyo mi- imigwi nserukiragihugu ya afurika nka maroke yakuyemo akarengo uno munsi egypte amahirwe asa n'atariho yuko ishobora kubandanya isa n'iyagiye senegal yonyine niyo ubu ikifashe ni- ifise amanota atatu reka na tunisia yaratsinzwe mu rukino rwa mbere ntubona ko umenga imigwi yo muri afurika nta kigenda haracyariho nigeria narabonye ko ari abantu bakiri bato bashobora gukina neza ariko two turabona ingene bako barakina nguno munsi ariko barazi gukina sinzi ikintu kibura kugira ngo bakine batera imbere rero nibaza ko ari ibintu nyene bobafata mu mu nda bagatera imbere ariko barashobora gukina umupira twabonye yuko n'uno munsi sinavuze gusa abanyafurika na ekipe esipanye uragena ikina siko yakina kera na irani urabona ko mm, naho batsinzwe bariko barereka yuko bariko bakina neza jewe ibyo nibaza abanyafurika barafise ukuntu bariko baratera imbere muri make mu kurangiza mu nkino ziza kuba uno munsi ku wa kane ubufaransa buza guhura na peru mu mugwi c denmark ihure na australia mu gihe mu mugwi d argentine iza guhura na croatia muri make izo nkino ubyiteze kwiga abantu bakina neza twari tuzi nka almanye nka brazil nka france ubu turabona yuko badakina neza urabona yuko ingene bariko barakina siko twari twiyibagije kuri jewe hazoba ikintu cyiza naho nyene nka mexique kuri jewe igihugu ca mbere kimaze gukina neza kuri jewe niyi Mexique- mexique cyakinye cyerekana umupira mwiza kandi ukabona yuko uh, kizi no gukubandanya tsinda kandi bakaba bafite ishaka kuri njyewe rero nibaza yuko ayo ma ekipe bibaza yuko ah, azoba ya mbere ashobora guhinduka ariko byose bizoba bivuye eh, n'ingene bariko barakina mu burusiya murakoze yari Korerwa.
eh, christophe eh, nkurunziza tazira kijigo umenyesha amakuru w'inkino ari bujumbura mu burundi twari ko tuvuga eh, ku gikombe cy'isi yose kiriko kibandanya kubera mu gihugu c'uburusiya turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze korerwa nshuti
murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu amakuru yo muri aka kanya ni ahangaha ahumurije ariko mukomeze munogerwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika kuko ibiganiro birakomeza umunsi wose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.